Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaro vyo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere itariki mirongo ibiri na zine y'ukwezi kwa kane umwaka wa bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na Frederic Nkundikije. ubu naho nk'uko mubimenyereye ni wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga ku munsi wa gatandatu amashirahamwe igenga mu Burundi yatunganije imyiyerekano ku murwa mukuru Bujumbura yo kwiyamiriza icifuzo gisaba ko abantu bagize uruhara mu mugambi wo guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu batoha buhabwa ikigongo c'agateganyo nk'uko umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Roje Wirika neza yabitangaje abari koraga imyiyerekano baranasavye ko mu nama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa afurika y'umuseruko yase yimirije umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame atohabwa uh, ijambo bamwagiriza ko afise uruhara mu gushaka gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu mu burundi ku murwa mukuru bujumbura siho honyene habaye imyiyerekano nk'iyo mu ntara ya rumonge imyiyerekano nk'iyo yo kwiyamiriza abashatse gutembagaza leta ya perezida pierre nkurunziza yari irongowe na buramatari hamwe na musitanteri wa rumonge mbega ku bwanyu abantu bagirizwa ko bagerageje gutembagaza leta ya Pierre Nkurunziza buhabwa ikigongo c'agateganyo mbega ingingo leta izofata kuri ico kibazo izogira iyihe ngaruka ku biganiro bihuza abanyapolitike ku bwanyu urundi bwo kogorora gute kuri ibibazo vyose rero twatumiye umushirantaherangwa uh, Gilbert Beko arongoye ishyirahamwe Onelope ryishinze gukurikirana amatora imbere yayo mu gihe c'amatora nyezina hamwe n'inyuma yayo umushirantaherangwa Gilbert Beko ari uh, kandi mu batunganije iyo myiyerekano yabaye i Bujumbura ku munsi wa gatandatu mwiriwe neza umushirantaherangwa Gilbert Beko
mwiriwe Frederic mwakoze kudutumira murakomeye so. turakomeye yego me yego eh turi kumwe kandi na n'umushana Tasien Sibomana umuvugizi urundi ruhande rwa Ipona rutemewe n'amategeko mu Burundi muri neza Tasien Sibomana
ndaguhaye mwiriwe kandi ndahaye mwiriwe n'abatwumviriza bose aho baherereye kandi nagira amenyesha imbere yuko tutanga ikiganiro ipro navuga iremewe n'amategeko ikitayemera ni ubutegetsi buriho mugabo amategeko aremera ipro murakomeye Tasien Lego turahendahenda vy'ubu nyene vyini wacu Lego me tutarinze rero kubatesha kanya reka dutangure kuri mwebwe e, mushira ntahe uh, njangwa Gilbert Beko murashaka kutubwira abanyagihugu mwakoranije uko bangana ku munsi wa gatandatu
ku munsi wa gatandatu twakoranije abenegihugu benshi uh, mugabo ntawe ushobora guca avuga mu bangana gutya mugabo nuko bari benshi cyane mu gisagara ca Bujumbura basidukanye n'iyonka abanyagihugu batari bake bari buzi amabarabara ntitwaharuye ntitwaharuye mugabo ni benshi cyane baje kuko bari mu migwi myinshi hari amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike hakabamwo n'abanyamigambwe barimwo hakabamwo n'abandi ata migambwe usanga barimwo mugabo ari abanyagihugu bari benshi harimo n'abandi b'abakozi b'imana hakabamwo n'abanyamigambwe bitandukanye imbere itari ku butegetsi
muribaza ko akamo mwateye kazokumvirizwa
turabyizeye cyane kuko hariho amategeko abishyigikiye amategeko cyane cyane ari mu masezerano ari muri eyase amasezerano ya eyase cyangwa amasezerano y'ubumwe bwa afurika uburundi bwatewe kw'igikumu cyangwa amasezerano ari muri ya conference internationale sur la region de grand lac hose harimwo ibice byerekana neza ingene ikigongo cy'agateganyo gitangwa n'ingene abakoze ibyaha bagiye muri ibyo bihugu barungikwa mu gihugu bavuyemo kugira ngo bacibwe imanza ata kigongo kijyamo hanyuma mu byerekeye ibiganiro iyo ariko haraba ibiganiro ibiganiro birabanza bikaba hanyuma ari ikigongo cy'agateganyo gisabwa haba hariho abaserukira abakoze ibyaha cyangwa bafungiwe imbo za politiki bikavugirwa mu biganiro hakaba hariho rero ababavugira mugabo gushyika ubu rero abagombye gutembagaza ubutegetsi ntibafise imigwi ya politiki iri kirabavugira ishobora kuvuga iti twebwe nitwe twabatumye gutembagaza ubutegetsi boba ari abantu bafite icyo baserukira cyangwa akaba ari umugwi wiyemeje kurwanya leta iba ihari ikavugwa bikemezwa twibaza twibaza rero yuko akamo twateye umuhuza n'abakuru b'ibihugu bazokorana ku itariki icumi z'ukwezi kwa gatanu mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi bazoheza bagakorera cyane cyane ku byo twasaba namwe tasiyansi y'ubumana mwarakurikiranye iyo myiyerekano mwayibonye gute utwamo twatewe mutuvuga kwiki
murakoze nk'uko mubizi iyo himirije amanama mwe n'aya yiga amaraporo aba yatanze ku ngene agateka kazina muntu kimfashe mu burundi cyane yiga izi ngorane zihanze igihugu cyacu imyiyerekano nk'iyo yaba yateguwe icya mbere ni ukubwira iyo myiyerekano nta mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki yo yituma ko ngo bishobore kuko bitabye akamo k'umugambi uri ku butegetsi kandi noneho na njangwa nibaza ko atobibwira benshi ngo babyemere abo yorarika atari umugambwe akoresheje nibaza ko batumita bari benshi icya kabiri ikibabaje ni uko batuma ko abantu bataba bazi n'icyo baje kwiyamiriza cyangwa baje gusaba kuko ndabye amasanamu y'abantu batumiye nibyo n'abanyagihugu mugabo benshi baza ku gitsure abandi bagafatwa ku ngufu kubera akazi bakora swate n'abagendesha amakinga batera igitsure n'abagendesha amapikipiki ukaraba nabo baba bitwa ko bafise amabanga aribo bategereza kwemanga ibyo bagomba kubuza ugasanga nta n'umwe yitabiye iyo myiyerekano ni ukuvuga rero ko bakoresha abanyagihugu batera ubwoba n'ayahandi abazi ibyo bategereza kwiyamiriza cyangwa gushyigikira ukabarondera muri iyo myiyerekano yabo ukababura icya gatatu ku byo basaba ubwa mbere hoho nibaza nk'uko nari natanguye kubivuga hariho abaje mu ibarabara batazi ibarundi ibyo basaba nko kuvuga ngo bagiye kubuza ngo ngo umuperezida ngo n'inama nshingamateka ngo nta n'umwe afite ububasha bwo kugirira ikigongwe ngo abo babagiriza gushaka gutembagaza leta nagira uwo beko narumvise ko yabihagaze ko mu ijambo yashikirije mbega none bidafe ubwo bubasha budafite inama nshingamateka cyangwa umukuru w'igihugu ubwo buba bufiswe nande icya kabiri ni uvuga ngaho nyine n'abantu bavuga umenya iby'amategeko babicisha ku ruhu babirenza ku ruhu rw'amazi ubwa mbere abo bantu baba bagirizwa icyo cyaha n'abamaze gupfungwa gushyika ubu nta garase perezidansiyeri nk'uko babivuze ishoboka kuko ntibaracirwa urubanza burundu mbaye ndareka rero abo bahungiye hanze atana amatohoza twavuga nyezina ku bwanyu mu majambo make abo bantu barakwiye kuronka ikigongo cy'agateganyo icya mbere coco twebwe ntitubyita gutyo frederico igihanze uburundi ni ingorane turimo zatumwe n'abagomba guhirika amasezerano y'arusha n'ibwiriza nshingiro bituma rero hariho abanyapolitike hariho abarongoye amashyirahamwe adaharaniriza ibyicaro bya politike habamo abarongoye amaradiyo n'abandi batuze barahunga igihugu ubu rero iyo tugomba gutorera inyishu y'ikibazo cya politike cyatumye ibyo byose biba abanyamukuru none ko hataganira basoma mbike abo bandi bose bari hanze kugira bashobore kuja mu biganiro niho inyishu ihagaze inyishu si ikibazo cy'imanza si ikibazo cy'ubutungane ni ikibazo cya politike mbega igihe reka mperezaho igihe aba basendededede bakirwana baganira na leta y'icyo gihe mwibaza ko atabari bagirizwa ibyaha hari n'abari baraciriwe izo gupfa mugabo baremewe baraganira itegeko ryo kubagirira ikigongo ryasinywe baje gushyira mu ngiro ibyo bumvikanye mu biganiro nicyo gituma mvuga nti iyi hibambiwe si ikibazo cy'ubutungane ni ikibazo cya politiki turashaka kuganira kugira dutorere inyishu ikibazo cya politiki kiri mu burundi cyangwa ntabyo dushaka hariho abarundi benshi tasiye bamyagaruka ku kibazo cyo kudahana bakaba bavuga ko kudahana aribyo byatumye mu burundi hama hari intureka eka umudugararo eka n'ubwicanyi abo ako kamo k'ayo mashyirahamwe ntikajanye n'ibyo abarundi benshi basaba ko uwakoze icyaha yohanwa
ndakubwiza ukuri nk'ukurima jewe nibaza ko ndi imbere yabanjangwa mu gusaba ko atabu atacaha coreka guhanwa ngaha mu Burundi uko tugwa tuvuga niko tuvyuka tuvuga mugabo rero ubutungane n'amateka n'amategeko y'igihugu ntibukora ntibukorera nkunzi nta mwana n'ikinono mbega bubu bariko barabikorwa barabiko barabikora batabibazwa twofata ko atari abarundi ko batariko bakorera ikibabarundi icya kabiri ko aho basinya amasezerano y'iyarusha bashyizeho icyo kigongo cy'imfatakibanza aricyo bise iminite provisoire gushika n'uwo munsi mu matora muri code electorale bama bashyiramo ko icyo kigongo kikiriho gushika aho yama za mekanisme ni ukuvuga bwa butungane bw'ibihugu bivuye mu ntambara harimwo komisiyo veritere konsiyasiyo na tribunal speciale bizotangurira gukora none ubu twasubiye mu ngorane nk'izo tugomba kubitorera umuti biciye mu biganiro bidaciye mu ngimba huganira abagenzi cyangwa huganira abafite abafite icyo badafite ego ibyo bibazo byose icyo kudahana rero jewe ndagihagaze ko cane abo bantu co kimwe n'aba batwara ubu kuko nabo nyene ntibera boheza bakaza tukubaka inzego z'igihugu zivuye mu biganiro hanyuma tukajya dutanga ikiringo ntabanduka cy'aho batangura gucira imanza abo bantu bose baba bakoze ibyaha mu kahise muri kubu no mu kazoza aho niho duhagaze tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanye kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na gerard gerard mwiriwe neza
mwiriwe ndabahaye mwiriwe mwiriwe muri hega gerard
jewe ubundi bujombora murafise icyo mushikiriza ikibazo icyiyumviro mu kanya gatoya cyane
yego jewe ikibazo nari ifise nagomba kwibariza uwo dekonjangwa ni cyerekeye cy'ukuntu biyamiriza uwo muperezida w'u rwanda paul kagame bavuga yuko atohabwa ijambo ku bw'uko ngo yoba afise uruhara ku bibazo biriko birabera mu burundi ikibazo ni iki ni gute bovuga yuko afise uruhara mu bibera mu burundi bafise ivyemezo ibihe bigaragara ko yoba afise uruhara mu biriko birabera mu Burundi urakoze urakoze Gerard ikibazo narifise coba cari ico urakoze Gerard reka duhe n'ijambo Janvier nawe nyene abanza abaza ikibazo hanyuma uh, njangwa Gilbert Beko arakwishura kuri ico kibazo uh, Janvier mwiriwe neza Janvier muratwumva
ndabumva yego murafise ikibazo murafise icyumviro
nta bibazo ndabaza byinshi ndabizi gusa n'ibyo wanigeza nshaka ko ibyo habona yego duka ku ijambo vuga cyane
rwanda ntacyo ndababaza uko byinshi ndabizi n'ibyo wanigeza ndabizi ndabizi ntibivuga ibyo ko ujya habona kuko ubwanjye rero nta kuntu hosabwa ukuri kw'ibyakozwe n'ubutumwa bw'imyantambara hama ngo basabe imiteko bizuha kuva amatora ya demi disi ateguwe navuze ko nkeneye kwitoza ariko nashobora guhiganwa n'abantu bafite ibyo bagirizwa ubu rero kwasabwa ko ukuri kujya habona urutonde rw'intambara bugakora ntibemere ukuri kujya habona urutonde rw'intambara bukore bantu twazirizwa mu biganiro mu matora nta bindi bikenewe murakoze murakoze janvier reka duhe ijambo dutanguriye kuri umushentahe njangwa gilbert beko yishyura ikibazo cyabajijwe na gerard kibaza niba hari ibyemezo byo kwagiriza umukuru w'igihugu cy'u rwanda duga ku ijambo mu kanya gato
mu by'ukuri si agaseseshwarumuri y'uko habayeho abantu bahungabanije umutekano mu burundi bazananye mu rwanda hakaba n'abandi bariyo uno munsi kandi babandanya guhungabanya umutekano mu gihugu ariko twebwe nko mu ishyirahamwe turongoye uko tubibona n'uko twifuza ko byogenda ni uko abakuru b'ibihugu bo muri aka karere turazi yuko umukuru w'igihugu ni n'icyubahiro kagame paul arimwo muri urwo rwego rwa eyase rw'ibiyaga urubambe rw'ibihugu byo muri byo mu burasirazuba arimwo kandi ijambo ararifise mugabo arafise abantu bari mu makambi de deplase mu makambi de refugiye bari bari mu makambi rero y'impunzi hariho uko botandukanywa hakabaho abajya bafise icyo bagirizwa abajya bagombye gutembagaza ubutegetsi bishimikiza abandi b'impunzi bakababuza gutaha nyine icyubahiro kagame akumva yuko abo bantu bakwiye gutandukana hanyuma hariho amategeko basinyiraniye abakuru b'ibihugu basinye muri uyu muryango turimo wo mu bihugu by'uburasirazuba ayo masezerano aravuga neza yuko mu gihe hariho abantu bakurikiranwa n'ubutungane cyangwa bakiriwe n'imanza bagahunga yuko mu gihe habonetse umutahe ushikira igihugu kibanyi kiri muri uyu muryango yuko icyo gihugu giheza kigaca kirungika abo bantu bakabazana bakabacira imanza mu gihugu baje bavamo ariko ariko Gilbert kudatandukanya impunzi uvuga ko umuntu afite uruhara mu gudurumbanya umutekano mu gihugu umuntu afite ibindi byemezo oya hariho abavayo abava mu Rwanda bamaze kuva mu Rwanda benshi mwarabibyumvise baje bava mu Rwanda nk'abateye ikabarore nk'abateye n'ahandi muntuze hariya ahantu bita ibukinanyana baje bava mu Rwanda mugabo leta y'uburundi yarabagwanije irabirukana ibyo onye rero yarashoboye kugarukana umutekano mu gihugu hagati mugabo biraboneka neza yuko hariho ukuntu u rwanda rufata minenegwe ibyerekeye amasezerano ari hagati y'ibihugu kugira ngo ntihagire igihugu gihungabanywa ni iby'ukuri uko u rwanda rufise ubwigenge na suverenete nasiyonari ni nk'uko n'uburundi nabwo bufite suverenete n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose kiri muri aka karere cyangwa icyo ku isi yose gifise ubwigenge bwaco kandi ibyo ibyo bavuga ko umu byerekeye iminite provisoire byerekeye ikigongwe ikigongwe nk'uko tasi yabivuze mu by'ukuri n'ingingo ya politike ifatwa hanyuma amategeko y'uburundi byerekana ko ari inama nshingamateka ariyo ifata ingingo yo gutanga icyo kigongwe cyangwa ntigitange mugabo niyo ibiraba umukuru w'igihugu ariko nawe by'ukuri ntawovuga yuko nyine icyubahiro mukapa mu kwandika ikete ryo gusaba icyo kigongwe kuri bajya bagize bakunze gutembagaza ubutegetsi nta kosa yakoze biri mu kazi ajejwe biri mu banga yiwe asanzwe ajejwe yego mereka duhe n'ijambo tasien sibomana turagaruka kuri icyo kibazo reka duhe n'ijambo tasien sibomana nawe nyine agira icyo avuze ku kibazo cyabajijwe na janvier avuga ati reka ukuri kuja habona
je nakubwiye janvier ndamuzi jewe ndashigikiye cyane yuko kudahana ibyaha ari cyo kintu kigejeje uburundi kure kubi mugabo nk'uko nabivuze kudahana ibyaha si ukuvuga ko duca duhana bamwe tukareka abandi icyo ni icya mbere icya kabiri hariho ibyo tupfa guswatanisha tuvuga ngo duguhana aba cyangwa tureka aba urabona iki kibazo kivugwa ngo abagombye gutembagaza ubutegetsi nakubwiye hariyo abamaze gufatwa barafungwa hariho abari hanze baba bari barongoye ibimenyeshamakuru baba bari barongoye imigambwe cyangwa amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike we wandikiye umwe mu bategereza kuganira ukamusaba ngo ndekurire urya nawe nyine ndamutumire kandi azi yuko hari icyo badahuriza ku azohava amutera ibibazo muri ibyo biganiro ubu uri kuramuha ingazi yuririra ko kugira yange ko abo baza mu biganiro niyo mvuga nti ni ikibazo cya politike naho gihuriye n'icy'ubutungane perezida rero mukapa ntiyari kwandikira umukuru w'igihugu kuko amategeko ntamurekurira guha ikigongwe agahasi perezidansiyeri ku bantu bataracibwa urubanza burundu ino decision judiciaire kure en force de chose juge kuko bayivuga mu gifaransa ubwa kabiri ntiyari kumwandikira bimusaba kandi azi ko ari bo bagomba guhangana kugira batore inyishirama ikibazo cya politiki ari uruhande rumwe rw'abategeza kuganira none yobaza opozisiyo yo hati murashaka ko peteri nkuriza cyangwa umugambi we wiwuza kuganira cyangwa nimubishaka hariho abavuga bati ntitubishaka
ikibazo cya politiki n'ibyo twamye tuvuga ko ubutungane bwoza imbere nicyo gituma n'abarundi benshi basaba ko ika inyifato yo kudahana yoteba ikava mu nzira kugira ngo burundi bwogore butere imbere nabwo nyine hari agomba guterera kindi urabona ibi by'impunzi hariho abihenda bakavuga ngo hariho ibihugu byategereza guca birungika abagiriza ibi cyangwa ibi na biriya nicyo baba bagomba kwita akoro d'extradition hagati y'ibihugu guhanahana inkozi z'ibibi ibyo ni amatere de droit commun mugabo ibi bya politike ibyo bihugu abo bantu bahungiyemo ntibiba bifise ibyemezo koko ko abo bantu hari ibyaha bagirizwa koko mu gihe bo umunyapolitike ahunze uwundi igihugu cyamuhaye indaro kugira kimenye yuko uwo yahunze ari ukubera yagirizwa icyaha kanaka cyangwa ubwicanyi cyangwa ibindi byaha bihanwa n'amategeko y'igihugu cyangwa mpuzamakungu ese ibintu byo gupfa kumva ngo uru ruhande rwavuze ngo ucu utanga umuntu nicyo gituma bigoye tubabaza tugatora umuti utuma abarundi basubiza umutima mu nda ubwicanyi bugahagarara ukunyuruza abantu bigahagarara abahunga bagatahuka n'abandi ntibasubire tugaheza tukaja ku kibazo cy'ubutungane tukerekana aba nabo ari ibyaha byose bakoze bakabyishyura ahandi tuzoguma duterana amajambo gusa tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na andre andre mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe murakomeye murafise ikibazo murafise icyumviro
icyumviro reka kuvuga ku byerekeye iriya genda rifata ko ari imyigaragambyo iriya yabera mu gisagara cya bujumbura muri hehe ga andre muri he ubwa mbere na mbere
muri bujumbura yego duga ku ijambo mu kanya gato
iyo myigaragambyo yahamagawe bavuga ko yahamagawe n'amashyirahamwe adahanira ibyicaro bya politiki aya mashyirahamwe ugenda ko ari amashyirahamwe yegamiye umugambi uri ku butegetsi kuko kandi niwo kubera bawushyigikira niwo watumye abanyagihugu bajya mu ibaraba kugira ngo biyamirize iyo sabwa ry'umuhuza asaba ko abariya bitwa ngo batemagaze ubutegetsi kugira ngo bagire ikigo njye nibaza yuko mu bisanzwe kugira ngo igihugu cy'uburundi cyogorowe n'uko bose bahamagara bakajya mu biganiro amahoro akaboneka ku barundi bakareka kuguma bavuga ngo soko ni wowe hanyuma nkavuga nti baravuga ngo kagame kagame ko adashobora guhabwa ijambo mu nama yimirije y'abakuru b'ibihugu njye nibaza ko atagaciro ndabihaye kuko sinibaza ko amashyirahamwe adashobora kuza guteka eyase ngo bakuremo paul kagame ngo ntagire ijambo ashobora kugira ngo kubera yahaye impunzi abarundi birukanwe n'ubutegetsi bw'ubujumbura akazakira ubu ariko avuga ko harimo abantu bava mu rwanda baza gutera mu gihugu cy'ubururu njye nibaza yuko ibyo bintu atari ibyo kuko ni ibintu by'amaremero ntajya turabizi ibintu byabaye mu cibitoki n'umwana w'imyaka cumi n'itatu n'ibi arazi byabaye mu cibitoki no mu ntara ya kayanza uko byagenze ido n'ido njye nibaza ko bureka gutana kw'imirakwe ahubwo bari guhamagara icyo gihugu cy'u rwanda bakumvikana kugira ngo amahoro aboneke mu gihugu kuko mu ibarabara biyamiriza bariya biyamiriza oni biyamiriza mukapa biyamiriza paul kagame njye nibaza ko atari atari uwo muti mbona ko igihugu cy'uburundi kizopfa giteye imbere mu gihe harimo abantu baguma bajya mu ibarabara aho rero n'abanyagihugu babatwara ku nguvu ku nkoni gutagize iki gutagize ibarabara ngo ejo ntacyo uzoronka ikintu ntacyo uzoronka na kimwe ibyo nibaza ko ku by'ukuri ubu bihagarika kugira ngo bagahamagara ahubwo abo bitwa ko bavuga ngo bagombye gutembagaza ubutegetsi kuko nabo nabo harimo aba harimo nabo bakirwa ko gupfa mbega ko babagira ikigongwe nabo niba bagira ikigongwe hama amahoro aboneke murakoze urakoze yandara reka duhe n'ijambo sofoni sofoni mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe murafite icyumviro ikibazo umunota umwe nturenze
gende bubanza kwanza aho ntumbereye yenagira ntibarize ntangwa bekoti mbe wewe woba uri umunyepolitike cyangwa n'umunyepolitike kubera twumvise amajambo yawe ntiwohava uvuga yuko uri umuntu adaharanira ibyicaro bya politike ahubwo uba uri umunyepolitike kuko birumvikana ati ahubwo nkamwibariza akagira kabiri ati mbega umukuru w'igihugu cy'u rwanda mwamwapfuye iki hari icyo mwamupfa yoba yarakurengereye kuvuga yuko batamuha ijambo muri irya nama murakoze mutumira agira
urafite ikindi kibazo nyarutsa naguhaye umunota umwe ntibariza uwo mutumira agira kabiri nawe timbe mwebwe niyo mwajya muri ibyo biganiro icyo muzosaba icyo muzosaba gusumbya ibindi cyo bari ikihe atimbe
sozera sozera ni ngoga
icya kabiri ukuri uwo mutumira agira kabiri nka kinongira nkamwibariza ati mbe hamwe leta y'u Burundi yokwanka kuganira nabo avuga yuko bashatse gutombagaza ubutegetsi mwebwe mwoguma musabike murakoze eh murakoze sofoni reka duhe ijambo Jean Gilbert Beko atangure ku cyimviro cyashikirijwe na Andre aca ucuduga ku ijambo kuri ico kibazo ca sofoni
mu by'ukuri nuko bafatira amajambo hejuru bamwe bamwe mu bisanzwe imvura z'ikindi umuryango wese urumviriza kuri w'ibihugu babiri seruti ibyo bihugu ni ukuvuga ko umukuru w'igihugu cy'uburundi ni ukuvuga ko umukuru w'igihugu cy'uburundi
raba ikibanza uhindura kuko telefone yawe yumvikana nabi raba ahantu uhagaze niba hari nko nk'iradiyo iri kiravuga uje kure gatoya kugira ngo twumve neza
oya nta radiyo iri kiravuga ubu ni byiza duga ku ijambo
nariko mvuga yuko bafatira hejuru bakavuga gusa ibintu gutyo onye bataranje ibintu byifashe iyo igihugu kigize gifite ingorane n'ikindi abakuru b'ibihugu baserukira ivyo bihugu baca bavugana bakabivuga muri uyu muryango wa ease bagaheza abakuru b'ibihugu bandi bakabumviriza bakumvikana ingene bategereza kubana mu mahoro bakaraba amasezerano bafitaniye yuko ariko arakurikizwa naye handi kuvuga yuko ataco u rwanda ruriko rurapfa n'uburundi ko boba ari abantu bishimikiza yuko bati twebwe turahafise inkingi zicanye ziriya mugabo mu gihe igihugu kiri mu ngorane kikagira ukuntu gishobora no kuja mu ntambara kubera hariho ubushigikiye bamwe ivyo si vyiza twebwe muri onerope burundi turabona yuko hakenewe cyane ibiganiro hagati y'u rwanda n'uburundi kugira ngo igihugu cyacu cy'uburundi kibemwo amahoro hanyuma ibisigaye impunzi zifite uburenganzira bwo gushyigikirwa kugira ngo mu byo bita muri duruwa interinasiyonari maniteri bagaheza bagafasha impunzi muri impunzi zikarobanurwa hakabaho abantu baza gutera uburundi bari mu makambi y'impunzi bakavamo ikindi nacyo cy'uko uburundi n'u rwanda umukuru w'igihugu cy'u rwanda havuga ngo ngo twavuze ngo ntibiyorohe ijambo ni uko utumva neza politike nayo ahandi ho ntashobora kubura ijambo muri rujya rwego rwa eyase ntibikunda ujya muryango urimo abakuru b'ibihugu bitanu kandi umwe wese agafiseho ijambo dushaka kuvuga yuko umukuru w'igihugu cy'u rwanda n'umukuru w'igihugu cy'u burundi ubu afitaniye ingorane zo kutumvikana ku byerekeye ingene batsimbataza amahoro n'umutekano muri ibi bihugu bibiri bivukana ni ukuvuga ko rero bata babivuga mu bandi bashinga ntahe batwara ibihugu byo muri aka karere nyine bagahita biga icyo kibazo kuko ikibazo dufite gushika uno munsi muri onerope twe tubona yuko atari ikibazo cy'abanyapolitike bo mu burundi kuko mu burundi ubirabye by'ukuri hariho irimentanya mu banyapolitike usanga baza kunanirwa amatora bagaca bavuga ngo amatora yibwe ntibakurikize bagasubira baka bakiyumvira ibindi byo gutera umudurumbanyo kugira ngo bame bariko barabagirira ikigongo by'ukuri nibareke bemere yuko bajya mu matora batsinzwe kandi bagashiraho intayishize ego me mu kanya gatoyi mu kanya gatoyi mushikantahe tasiya bakiyita yuko baserukira imigambo batayiserukira ivyo bintu nibibe mu nzira kandi intahe ikore ku muntu wese ariko arakora amakosa Ego mere reka reka mushika ntahe eh, beko- nda- ndabibutse mu mpakanya gatoyi cyane gose ntimuze murarandira mu ndazi ko mufite ubuhinga bwo kuvuga shikiriza ivyiyumviro vyinshi mu kanya gatoyi Tatien eh, Sibomana eh, Tatien Sibomana eh, mushika ntahe eh, Sofonia yabaje ikibazo eh, cerekeye ikintu muzogira mu biganiro mu gihe na Murakoze.
leta ito- eh, tuga kwijambo sinteba eh, mugabo mbabarire nagomba nkebure eh, njangwa niyo abarongoye ishyirahamwe eh, ridaharanira ibyicaro bya politike cyangwa ritegamiye umugambi uri ku butegetsi nari ndamushyigikiye kuri ico avuze ati abakuru b'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda nibahure bavugane ikibazo bagishikirize bagenzi babo babafashe ndamusabe rero ku wa gatandatu uza yoroganize imyiyerekano niyo ababishoboye nk'uko nabihereye ko yo gusaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko yokwitaba ibiganiro kuko ntarabwira ntarigera abyitaba na rimwe ako karagaciyemo aho niho azoba yerekanye ko yigenga Eh, ikibazo rero nabajijwe eh, na sofoni nagira ndamubwire cyo kimwe n'abatwumviriza ko twebwe dufise ibintu bitatu nyamukuru ubwa mbere ni ugusaba ko ubwicanyi n'ibindi bibi bijyanye byohagarara bukwi na bukwi icya kabiri gusaba ko leta n'umugambwe n'abo bacuditse muri ibi bihe batohirahira ngo bakore ku masezerano y'arusha n'ibwirizwa shingiro ryayavuyemo icya gatatu tugasaba ko mbere kugira ngo ntibabikore ko hoshingwa umugwi urimo abarundi twakumvikana n'abanyamahanga baserukira ibihugu n'amashyirahamwe yari yateye igikumu kuri ayo masezerano wo kwamukurikirana ku munsi ku munsi ishigwa ishigwa mu ngi- mu ngiro ryayo ubwa nyuma tuca dusaba ko haje inzego zo gusubiza hamwe abarundi no gusubiza eh, eh, i- i- gu- gu- kubonwa neza k'uburundi n'amakungu izo nzego akaba arizo zizoca zija ku kivi cyo gutahukana impunzi kurekura abafungiwe ubusa gusubiza ibintu byose byononekaye amaradiyo yasambuwe n- n'ibindi byinshi bijyanye n'ibintu byose byononekaye muri ayo magume mu ncamake twebwe ni ivyo tu- tugenda dute- dushyira me- imbere kandi nibyo tuzoshikiriza no mu nama izokurikira Eh, y'abakuru tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na blaise blaise mwiriwe neza
Niriwe muri hehe blaise
ndi mu Kamenge.
murafite ikibazo murafite icyiyumviro umunota umwe munsi y'umunota umwe Nagira ndagiye mutumire Tasiyane ko yemera umukuru w'igihugu yoba hari ubu unya a- atwara ubu. Icyo ni icya mbere. Ikibazo cya kabiri nagira ndamwibarije ko none irya kude pamanke yo mu cumi na zitatu mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu barya abantu baba barayikoze yoba a- azi neza ahantu bari canke yoba yivuga ko utubazo twanje ni utu murakoze murakoze blaise reka duhere ijambo claude claude mwiriwe neza
Mwiriwe neza muri hehe
Ah, ndi mu burundi mu kirundi yego murafite ikibazo murafite icyiyumviro kanya gato Yego, cyane murakoze cyane Mhm.
Eh, jewe nagira mvuge ku kibazo cyerekeye ngo ba- ngo abo bagiye mu myiyerekano banjanga ku wa gatandatu abasaba umukuru w'igihugu ko atobatanga ikigongwe bagirizwa sinzi ko banabagirizwa sinzi ko ari banabagirizwa yaba mu bisanzwe ubutungane bwakora uburundi wa- bari gu- gu- abafite ibyaha bya mbere ni leta y'uburundi n'umukuru w'igihugu niyo yahonyanze ibyigwa shingiro n'amasezerano yarusha akaba yirirwa arica abarundi akaba amaze kwica abarundi barenga ibihumbi bibiri bakaba badahanwa Basi- bagaca baza kwagiriza abantu batana- batari- batari- batari uwo bagisengeje mu butungane iyo njangwa ziritegeko avuga ko ah, aserukira ah, ah, ari mu- muri sosiyete sivire claude claude Claude, claude claude i- imbere yo kubandanya uriko uremeza ibintu munsi wa gatanu.
vy'iwawe wenyene hariho claude hariho rindira gato umunyeshuri.
rindira gato claude muravuze ko uh, mukuru w'igihugu aho nyanza amasezerano ariko wowe nturi umucamanza kandi hariho amasentare yamaze gutangaza aho ahagaze hariho uh, sentare yo muri yo mu ntara ya afurika yo mu buseruko ico ciyumviro wa- ivyo wabisomye hehe
yose ntari yavuze yuko ibyo bintu bya- babishyikirije byamaze kurengana nibaza ko yabivuze neza ibintu bamaze kurengana ni- yamaze gufata ubutegetsi nibaza ko ata- kuko ntiyari ku- ntibari- ese ntari ntiyari kuza kumukuraho ku ku nguvu nibaza ko atanu bubasha yari ibifitiye leta y'uburundi yifashijwe hariho ku munsi wa gatanu hariho umunyeshuri yari aduze iwabo muri komine mukiri yitwa claude bakirayisi yarashwe n'utwara ikirindiro cyo kwiposira ahantu bita kuri nonoka araswa aturuka imodoka abo mu mashyirahamwe yigengabo none ko bataraja mu ibarabara biyamirije umuntu biriko barica abantu kandi ari umukozi wa leta yankuruziza bitegetswe n'umumajoroga yitwa gahomera itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa
claude aburi kurarega batari ngaha ngo biregure ntituzi ingene bimeze iyo dosiye ntayo tuzi reka ico kibazo tukirekere ngaho reka duhe ijambo umushirantahe tasien atangure yishure yishure ikibazo cabajijwe na blaise ikibazo kibaza ico niba yobazi aho abashatse kugira kudeta bari
urakoze nibaza ikibazo cyo wenda cishurira hamwe mbere n'icyo njangwa yigeze kuvuga kandi gikunda kuvugwa n'abantu benshi babegamiye umugambi uri ku butegetsi ngo hari abatinya amatora haraba erega abatinya amatora n'abagomba kuyategura hatisunzwe amategeko y'igihugu n'ibisabwa kugira amatora yemegwe haba mu gihugu ateguwemo no mu bindi bihugu abo nibo baba batinya amatora nayo ahandi amatora ateguwe neza uwo yatinya urumva ntiyoba afise umugambi kuko umugambi wategereza guharanira kugira uje mu matora kandi uyatsinde aha rero ntibasubire kuza bama babikuye babivuga ko ejo baroganiza amatora bubahiriza amategeko urukino urujamo kubera amategeko arugenga yakurikijwe umuhagarikiza ari aho kugira yakurikize ahandi urukino nta nta rukino kuko bugiye kwita mu menyo y'ingwe icya kabiri ko ntubanza aho bagombye gutembagaza ubutegetsi itariki cumi na zitatu z'ukwa gatanu ntubamenya gute tutari kumwe icya kabiri wenda bivuga ku iki njyewe numvirije abitwa ko bafashwe baburana bavuga ko bo bagomba kubuza abariko barica abanyagihugu bariko bagira imyerekanire ko n'ibwirizwa nshingiro kandi bakavuga bati twagomba kubuza abagomba guhirika ibwirizwa nshingiro n'amasezerano y'iyarusha abo rero nk'uko nabivuze hamwe amahoro n'umutekano byugaruka mu gihugu ubutungane bugakora ataho bwegamiye twamenya koko uwakoze iki agomba kurengera abarundi agomba guhonyanga ibizwa nshingiro cyangwa se amasezerano yarusha n'ubutabikoze nayo ubu ni bimwe navuga umwe wese ashobora kuhagiriza uwundi ibyo yishakiye nka kumwe bavuga bati mwishambikire igikoko kirusha ubukari ikindi nicyo kikirya icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose nk'uko mubivuze ubutungane umushyiranaye tasien nibwo buhambaye cyane rwose cyane cyane ukuvugana ukuri ukuvuga ukuri kuko kubandanya abantu bavuga ibinyoma nivyo bituma urundi budatera imbere reka reka tuhe ijambo umushyiranahe njangwa Gilbert Beko nawe nyene agira icavuze ku byashikirijwe na Claude mu kanya gatoyi amushirantahe njangwa
eh yavuze ngo iki subiriramwe ikibazo
umushirantahe Claude yavuze ko mwebwe umusana bari mu migambwe mutari nk'abavuga ishyirahamwe ryigenga akaba yavuze n'ibintu by'ubwicanyi ibintu abantu bariko baragandagura abantu maze kwica abantu ibihumbi bibiri mutakora imyiyerekano igihe cyose hariho umuntu yavuze ko bishe ejo bundi yakorera na leta ariko ntimutuma ko imyiyerekano kugira ngo nayo nyine mwiyamirize ubwicanyi nk'ubwo
nagomba ndamumenyeshe yuko ishyirahamwe onerope burundi ari observatoire ni ukuvuga riragenduza rikaraba ibintu ingene bigenda cyane cyane kuraba iby'amatora ngena amatora agenda neza nk'ibyo ya leta avuga ubwa kabiri ni ukuraba ingene gukurikirana ingene intwaro zijyaho inzego zijyaho n'abatatabaye inyuma y'amatora ingene aheza akagenda hanyuma tukaraba amashyirahamwe y'iterambere ingene akora inyuma y'amatora ndamumenyesha yuko twebwe turi abanyapolitike mugabo turakurikirana politike neza cyane kandi ntiduharanira ibyicaro bya politike muga turaharanira inyungu za politike ni ukuvuga inyungu za politike ni ukwishyura ukizana tukareba agateka akazina muntu ingene kagenda kwishyura ukizana ni ukarima ukimbura ukadandaza ukunguka ukigisha umwana ibyo byose ni inyungu za politike ni ukuvuga hakabaho intwari ibereye ibyo byose turabikurikirana umutekano ingene umeze abo bantu rero bariko barapfa hirya no hino hariho abagizi ba nabi mu gihugu abo rero ni ukugira itohoza ukabamenya ukajya ku kivi ukabona ingorane aho zabaye ukabona yuko ari leta yoba iriko irahohotera agateka ka zina muntu canke ari byo bita infraction do droit commun aro yego me
eh Turakumva.
ibyo rero n'ibintu nuko yobyumva yuko haca habitohoza kugira ngo bamenye abakoze icaha ni bande niyo aba ari umuntu yitwaje ingufu za leta eh, leta imuha kugira ngo ahohotera agateka k'umuntu kazina muntu eh, ibyo bica bimenyeshwa hanyuma leta tukaba ari inzego zimukurira ikamufatira ibihano ikamuhana Yego me- Hariho abantu benshi bamaze gupfungwa Yego me- mugabo rero ntavuge ngo jango gilbert beko ngo n'ishyirahamwe ry'iwe onerope ngo ni rya politike iyo ni ingendo bafashe nk'uko ajya amashyirahamwe yandi ya za foruke fokode ajya ayanyo yose nk'uko mu gihe havuye atayandi mashyirahamwe aharanira agateka akazina muntu ahari biyita yuko umengo nibo amashyirahamwe yabo ya mbere kuko ajya ahavuye umengo nta yandi mashyirahamwe rego ahari.
me reka Mu Burundi hari tubibutse ko muri ko murabandanya amashyirahamwe menshi kumviriza cyane rero, asaga nk'ibihumbi bitandatu.
iradiyo ijwi Ni ukuvuga ry'amerika yuko twebwe- turagaruka kuri ico kibazo munshika ntahe eh, beko reka tubibutse ko turiko turabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na alexandre mwiriwe neza alexandre
mwiriwe murafise ikibazo murafise iciyumviro
ego je ndasikibaza nko kubaza mzee ubutasia duga kw'ijambo je nagomba ndamubaze mbega ko avuga yuko boje mu biganiro ata kintu gisabwe mbega aremera yuko habaye ihakutembuza ry'ubutegetsi icya kabiri mbega burya icyaha cy'ubu cyo gutembukaza ubutegetsi ubwo si- si icyaha gihanwa bimwe kureba yumva yuko a- a- a- a- a- abo bote mu biganiro ariko jewe ikintu mbona iki- nki- nk'ikiyumviro ni uko mbona yuko hogenda abadafise ikintu bagirijwe mugabo bagirijwa je nibaza yuko ata burenganzira bafise kuja mu biganiro nico kibazo nagomba kubaza urakoze alexandre reka tuhere ijambo desire desire mwiriwe neza
iwe cyane muri he desire
jendi bujumbura murafise ikibazo iciyumviro mu kanya gato
ego nagomba mvuge ku kintu cerekeye iyo mwavuze yuko ngo amashyirahamwe yigenga yoba yaratunganyije imyerekano ku munsi wa gatandatu yo kwiyamiriza yuko ngo abantu bagomyegerwa ubutegetsi borekurwa jewe mu bisanzwe nagomba mbaze uwo muntu arongoye amashyirahamwe yigenga yuko arongoye irya- arongoye unerope yuko iryo shyirahamwe ryiwe ryoba rigizwe na barya batagisivero be n'abamotari barya batwara amabajaji n'abamotari nabonye kuko je narababonye ntarahacira je na- nari ngiye ku ishure mbona abategereye nibo bagiyeyo none iryo shyirahamwe ryiwe ryoba rigizwe na barya bantu cyangwa arafise abandi bantu babigira ahubwo rero bafata abantu bavuye ko bafata ku nguvu ngo ngo muje mu bintu kuko bijya bintu by'imyerekano bigendamwo abantu barya abamotari abagira abanyonga amabajaji n'abatakisivire kuko ba- atagiye bacamuza aho akorera ikindi kibazo nagomba mvuge cerekeye nyene ku abo bantu bagomye guhirika ubutegetsi je nibaza yuko n'ubu unya kubona aho tukiri abana bato twarakoze tubyumva muri kahise yuko hariho n'abaperezida baba baragandaguwe kandi n'ubu unya babagandaguye bamwe bamwe bariho bidegenza kireho bajya bo bo- bo kubera bagize tentative bo mbona wobo botuma babarekura nyene kuko n'ubundi ntaho byoshika bagumye bagira ngo bagume bapinzanya kuko n'ubundi atayigongo kihabaye nta kintu na kimwe umuntu mbona yoba ariko arashika ko murakoze Ura- urakoze desire reka duhe ijambo eh, umushira ntahe eh, Tatien. Eh, Tatien, mugire ico muvuze kuri ivyo bibazo bishikirijwe na na desire Eh, na murakoze.
alexandre mu kanya gatoya cane rwose ko vyinshi ndazishura mwabigarutse amajambo make kuko nabivuze jewe si kuva na kera narindi kandi ntabyo uzopfa ashigikiye kudahana ibyaha mugabo nk'uko nabivuze nta butungane bwigera bukora bukingira bamwe ngo bwice abandi itegeko ri- ibwirizwa nshingiro rivuga ko abarundi twese tungana imbere y'amategeko uwugize uwugize icyaha akagihanirwa atamwana n'ikinono atankunzi na nyagupfa ivyo nivyo twebwe twemera umugambi mvugira na jewe kugatwe kanje icya ikibazo- kabiri i- ati mbe none uremera ko hari Yego.
ababuze guhirika ubutegetsi ndabyemera cyane kuko harabaye ntawo bihakana mugabo nagira ndamwibutse uwo yakibajije yitwa alexandre niho haba hari ibyaha bya politike nico co guhirika ubutegetsi nagira rero nce ndamubaza mbega ko uwo muhari sendedefudede muzi wagirizwa iby'ibugendana iby'ibuta iby'iteza ibyi none ko bagi- bagiye mu biganiro hanyuma kugira baze gushyira mu ngiro ibyo bumvikanye na leta y'icyo gihe bakagira itegeko ryo kubagirira igongwe ry'agateganyo kugira ngo i- i- ubutungane buvuye mu ntambara buzotangure gukora ubu umwibaza ko icyo cyo kugomba guhirika ubutegetsi batanashoboye aricyo gihambaye gusumba inzirakarengane z'abanyagihugu b'abanyagihugu ata- ata n'ibya politike barimo banyabugendana n'abanyeshuri b'ibuta n'abakozi biteza mwibaza ko aba ari bo bako- bakoze icyaha gito yego me none ubu ntibatwara igihugu nicyo navuga nti tubanze twubake imitima y'abarundi tugarukane umutekano duhungure impunzi duce dushaka dushinga itariki tuti kuva uyu munsi dushinga ubutungane bu- ba- budacira umu- urubanza rwa- urubanza rwa ngondagondi baze babaze uwo wese haba mu kahise ka kera mu kahise ka k'impita kivi mu kubu no mu kazoza icyaha cyose tukigira indahiro niho uburundi buzokubakwa abana bagakura babona akazoza kari ego me kera.
mushira Aho nahe umuntu uhagaze.
njangwa Gilbert Beko uh, ku bibazo byabajijwe na Alexandre na Desire
egome nabyumvise ni ukuvuga yuko eh, jewe ndashyigikiye tasiye mu kuvuga yuko ibyaha bihanwa na jewe kandi ni nabyo mvuga mugabo gutanga ikigongo cy'agateganyo biri mu mategeko y'uburundi kandi bikaba mu bwigenge bw'igihugu ni ukuvuga yuko kizira yuko igihugu kibogerwa mu byerekeye byo gutanga ikigongwe rero abagombye gutembagaza ubutegetsi ntibafate tasiye ndumva yuko abicangacanga akabivanga kuko ibya kera mu gihe cndddfdd yari kiragwana yari ifise umuhari wo kurwana donc opposition arme ikongera ikaba ari n'umuhari wa politiki ni ukuvuga yuko baremanga yuko bafa- ba- bariko baragwanya ubutegetsi buhari mugabo abagize eh, abo bagize eh, bagombye gutembagaza ubutegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu abo o nta muhari wa politiki bafise niwe nshaka kumenya niyo batasiye ashobora kuvuga ati ni jewe ndabaserukira nabivuge mu biganiro by'iharusha kandi abyemange kugira ngo ace asabira ikigongwe abanyapolitike biwe bagiye gutembagaza ubutegetsi bapfunzwe atari ibyo naho abagize ubu- abagize urwo ruhara rwo gutembagaza ubutegetsi bari abasirikare n'abapolisi abo rero barafise amategeko abahana ajyanye n'iby'igisirikare eh, ajyanye n'igihugu n'iby'izo nshingiro birimwo ubutembagaje ubutegetsi bwatowe n'abenegihugu arashobora no kwica inzego ziba zihari arashobora gusambura demokarasi iba ihari aka- hakaba ibintu bibi byinshi gucanga ibintu rero kiriya gihe yari i- wari umuhari urwana wemewe Yego, me- bambutemewe mugabo leta yahavuye yemera kuganira nabo kuko byaraboneka neza yuko bataganiriye amahoro ataboneka Yego, uno me- munsi naho tasi arajya mu biganiro kandi n'abantu benshi ba- barajya mu biganiro n'abakozi b'imana barajya mu biganiro n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki arajya mu biganiro ni ukuvuga yuko turatanga umuco w'ingene ingi- ibintu byogenda bamwe bamwe bose bagashikiriza ibyiyumviro byabo nta kuvuga yuko abari mu munyororo bagombye gutembagaza ubutegetsi cyangwa abandi bahungiye hanze yuko boca basasirwa indava bagasasira indava i- kudahana ko rero byokwama gutyo ngo duce dusu ngo tuzo ngo tubazane ngo hanyuma ngo tuzoce dutangura Yego, me- reka ngo tubibutse, rek- kumvikana ngo ingene ngo reka impunzi tubibutse zitahanye.
ko muri ko murabandanya Impunzi kumviriza iradiyo ntibumvikana ingene ijwi rya amerika zitaha.
reka akanya karatujanye mushira ntahe eh, njangwa duhe n'ijambo Innocent Innocent mwiriwe neza
Mwiriwe.
mwiriwe muri hehe
Eh, ndi kwa mu gisagara ca Bujumbura.
murafise ikibazo c'imviro mu kanya gatoyi munsi y'umunota umwe
Eh, ni icyiyumviro eh, cy'ikintu basaba yuko na telefone yuko abahunze bovunguruka yuko hari amahoro ikindi nacyo basaba hamwe hamwe n'imbonera kolektive igenza nabi ejo zarakubise abantu hapfa ahubwo n'umuntu arahapfa no kugandagurwa ngira ya- yahevuwe yapfa umva iyo ni imyifato mibi bariko bitwara mu bantu kandi urabona yuko ko twari twari tubanye neza mugabo hariho ingeso imwe bagenda baragira zitabereye mu ba- mu banyagihugu Eh, murakoze Innocent
abo nabo bashatse gutembagaza ubutegetsi bu- ntibakwiye no kwitura mu biganiro ahubwo nibaze baganire nyakuri batorere ikibazo hama twitegure amatora ya ya deni urabona n'iminsi iriko iragenda ico nico kibazo ciwe nari mfise murakoze innocent reka duhe n'ijambo samson samson mwiriwe neza kome mwiriwe muri he samson twe turi muri colorado colorado murafise ikibazo murafise iciyumviro turiko tuvuga cane cane ku vyerekeye ya imyiyerekano yabaye ku munsi wa gatandatu i bujumbura yatunganijwe n'amashirahamwe yigenga amwe amwe akaba rero ayo mashirahamwe rati yakamo leta ku- kayisaba kutemerera ah, gutanga ikigongo c'agateganyo eka muri ayo muri iyo myiyerekano kandi bakaba basavye ko n'umukuru w'igihugu c'u rwanda paul kagame atohabwa ijambo mu nama yimirije ibihugu biri mw'ishirahamwe ryo muri afurika mu seruko duga ku ijambo
ubwa mbere ndagomba ah, mvuge cingwe nsewe icyumviro ko nta mashyirahamwe ategamiye bya politike ari mu gihugu yarirukanwe amenshi yarahagarijwe bareke kuza barahenda barumva icya kabiri abo bavuga ngo kagame ngo ngo ngo ntibamuhe ijambo mu nama i- y'abakuru bi- bi- b'ibihugu Si- simbona impamvu ba- bariko baravuga ibyo icya gatatu nibamushyire mu butungane bubijejwe hanyuma begeranye i- ivyegeranyo uwo kumbure abarundi turuhuke tureke ku- ku- kwama kagame kagame kagame kagame nibamushyire mu butungane ibintu bigende miso murakoze urakoze innocent reka duhe n'ijambo uh, samson Eh, uyu yari samson ariko aravuga nivyo ni samson ni- we aheje gushikiriza ijambo reka duhe ijambo rero uh, tasien agire ico avuze ku bishikirijwe n'abo bashingantahe babiri innocent na samson
murakoze Eh, imbere y'uko ko abonye ko sin- sinteba eh, beko njangwa yavuze ko mvangatiranya nibaza ko yosoma amategeko cyane cyane kuko n'aba bari mu ntambara mbere na hagati y'abasoda baba bariko baragwana hariho amategeko bubahiriza mbaye ndareka abanyagihugu bari bahungiye mu mu ikambi y'ubugendana bishwe urukomba amazi abanyeshuri bari ku ishuri n'abakozi ba- bi- b'ishyirahamwe ry'i- ry'icayi ryiteza nibaza ko atabo birandira ko niyo ababona ko ivyo vyaha ari ivyo gufata minenegwe gusumba bagomvye gukura ubutegetsi bo nyene bavuga ko babohora ko hari abantu bariko baricwa bari mu myerekano kandi abo bategetsi bagomba guhirika ibwirizwa nshingiro ne- ne- n'amasezerano y'arusha ivyo o- twobirekera njangwa nibaza ko abarundi atari abana bariko baratwumviriza barakuramo ikigwa ku kibazo eh, cabarijwe na innocent Eh, eh, yavuze bo- si n'ikibazo yavuze ati abahunga bo- abahunze bohunguka hariyo amahoro Hariyo amahoro, ni mm.
icyiyumviro ciwe twese nivyo twashaka mugabo ico bahunze ntikiratorerwa inyishu umugenzi umunsi kizotorerwa inyishu abantu ntibakeneye kuba hanze nti- ntibiryoshe ntibakeneye guturatura bari bafise izabo bari bafise aho barima bari bafise n'amatungo yabo ari ngaha ivyo nta bantu bobikinisha umunsi amahoro n'ibiyagaragaza byabonetse nta n'uzorinda kubatumako aho sino harandira ivy'imbonerakure nabivuze nta- nta n'ivyo ngaruka ko barabizi naho bazikingira ikibaba iyo bamaze kuja mu mabarabara bagahamagara ko batera inda abana b'abakobwa n'abapfasoni b'abantu batavuga rumwe na, na sende devdede kugira bavyara imbonerakure nibaza ko biba bigeze kure ivyo bakora birazwi ntawo birandirako eh, samson ati nta mashirahamwe adaharanira ivya politiki akiri mu burundi eh, sinovyemeza kuko hariho ayiyita gutyo mugabo ko akora koko ibitajanye na politike aho na jewe ndashobora kumushigikira kuko nk'umuntu yiswe beko ariko aravuga ko adaharanira ko atari ishyirahamwe rihari rya politike Eh, hari uwamubajije ati mbeko nawe wakimubajije eh, mu nshinga nawe mu mu journaliste uti mbe kumenga nta na rimwe muragira imyiyerekano yo yo kwiyamiriza abantu dutora imivyimba abandi banyuruzwa none muri ako gateka k'abantu mwebwe abona ntibaba ari abantu ko mwama muvuga ibija mu nzira leta ishaka mu nzira sende devdede na basumambike bashaka niko kute- kutarondera ibibanza vya politiki hanyuma ikindi nohereza ko ntari nagombye kugaruka ko kuko iyo bakivuze jewe bica bintera isoni kuko uca wumva ko ari ukutamenya iyo bavuze bati umukuru w'igihugu c'u rwanda igihugu kiri mu bihugu bigize umuryango w'ishirahamwe ry'ibihugu vya afurika mu buseruko ngo ntibamuhe ijambo mu nama y'ibikuru b'ibihugu- y'abakuru b'ibihugu ukaza wumva mu bindi baguma bavuga ngo igihugu kirigenga uca wibaza none abo bantu barazi ivyo bavuga barazi ivyo baba bariko barashigikira n'ivyo batoshigikira nico gituma mvuga ndabona akanya nti, kagiye tasien ngarutse ndabona hamwe akanya kwa kagiye Beko, reka hamwe na musabani ejo bagira imyiyerekano yo gusaba perezida nkuru nziza ko yoza muri iyo nama agaheza aho kubuza ko Yego, Kagame ico bakora kibazo ijambo, mwaki- bose bagashikiriza Ako kamo ingorane mwagateye- bafite mwagateye kugira ngo sitasiyo, reka- abakuru b'ibihugu badufashe kubumvikanisha mushikana Nandi gusiba njangwa inama canke njangwa kuvuga mu ijambo, Gilbert Beko nibwo muka buryo bwo uzotora inyishu ziri mu hagati kanya y'ibihugu gatoyi eh, njangwa mu kanya gatoyi cyane rwose mu gihe cyo muvuze ko byashikirijwe na innocent na samson turafise eh, umushingantahe yitwa augustin nawe nyene twari dukwiye guha akanya imbere y'uko turangiza ikiganiro duga ku ijambo mu nota mwe eh, mushingantahe njangwa
Eh, mu byo bavuze bose natwe ba samusoni wenyine eh, gu- kugira imyiyerekano yo kwiyamiriza abantu boba bapfuye hirya no hino ubwa mbere hoho ni ukubanza kugira itohoza ukamenya ababishe mbega ni leta yabishe aho tujya kugira imyiyerekano kugira ngo twiyamirize yuko bapfuye tuba turi ko twiyamiriza leta ahubwo ni uko utamenya ingene ibikorwa nk'ibyo bigenda ni ukuvuga yuko iyo habaye icyaha ahantu utegerezwa kwirukanga ugashikayo ukabaza uwo muntu yishwe n'iki hanyuma uka- ukavugana n'abajejwe umutekano bari ngaho hantu ingene byagenze ukabaza abantu baba ngaho onye ukagira ukegeranya inkuru mu nyuma ugaca ubona yuko ari violation ari violation de droit de l'homme ni Ego me- ukuvuga yuko habayeho ari leta ari umuntu wo muri Ego leta me- yabikoze eh, canke Njangwa, uwundi muntu reka- yabikoze reka duhe Ivyo ijambo.
rero ni ukutamenya nyakubahwa Eh, ni ukutamenya ingene amatohoza aca agenda ntuce uja mw'ibarabara ngo ugiye ngo kugira ngo imyiyerekano umenya uriko kuyamiriza Ego me- leta.
njangwa reka duhe Yakoze duhe ijambo Augustin twamwemera Yakoze- ijambo Augustin mu kanya gatoyi cyane rwose ikibazo canke iciyumviro mu kanya gato mu amasegonda mirongo itatu ego eh, eh, murakoze murakoze kuduha ijambo hanyuma jewe nanje nagomba hanini eh, ntera ivyatsi ivyo bintu twama tubona ku ma ku mavideo ku ma ku mateleviziyo vyitwa ngo ni imyiyerekano yama yatunganijwe n'ayo mashirahamwe yitwa ngo ahara- ada- aharanira inyungu adaharanira inyungu za politiki ariko uriko uraraba hanini uburyo abatunganijwemwo ayo mahuvyinya yabo biragaragara neza yuko aba ari imyiyerekano ishigikira ubutegetsi Yego me- ariko jewe ikintu nagomba mvuge ngaho amasegonda Uburundi mirongo ibiri bufise ingorane nyinshi uburundi abarundi barashonje abarundi barafise amagwara menshi abarundi bafise ibintu vyinshi vyandagutakiye kumbure bakeneye kuba buvamwo bagasohokamo ariko uriko uraraba ibintu bitunganwa kugira babisohokemwo sivyo Ego me- Barakwiye reka- gutunganya Ego me- ahubwo reka reka duhe ija- ibiganiro ijambo rya nyuma rero bihuza mushikanahe bose kugira Augustin ivyo vyose turihe abarundi turihe barimwo Tatien babivemwo Tatien Sibomana ikintu gihambaye cyane rwose cibonekeje no muri ibi iki kiganiro nuko abarundi bakwiye kuvugana ukuri mwagarutse no ku kibazo c'u- ku kibazo c'ubutungane akamumotera muri iki gihe kerekeye ivyo bibazo bibiri ubutungane ukuvuga ukuri amasegonda mirongo itatu murakoze cyane ibyo kuvuga ukuri nivyo ni- niyo ntandaro ya byose ubeshe ushobora no gukwica ibintu byose nicyo gituma ibi biganiro tubona byari bikenewe kugira tuvugane ukuri ku catumye uburundi bugera aha bugeze hanyuma dutore inyishu irama icya kabiri duhejeje tugatora iyo nyishu twumvikane tuti kuva rero uyu munsi uyu mwaka izi nzego zimaze kuhagarukana ibyo byose abantu bagahunguka duce tuvuga tuti ubu rero haratanguye igikorwa nyamukuru cyo guharanira ubutungane no kudahana ibyaha dutangure amadosiye yose yoba avugwa muri iki gihugu ababyagiriza abo ari bo Ego me- nawe bose, mushikanahe nawe mushikanahe babihanirwe, njangwa mugabo bikozwe Gilbert Beko.
n'ubutungane buta- buda- buda- budakorera budakorera Gilbert Nja- Njangwa Gilbert Beko namwe ku kibazo c'ubutungane eka no kuvuga ukuri kuko biribonekeza ko umuntu wese eh, cane cane nk'abafashe ijambo kenshi bavuga bihweje uruhande begamiye ikintu akamomotera n'akahe amasegonda mirongo itatu
akamo nteye ni uko nshyigikiye yuko umuhuza yo- yoheza ibiganiro n'ingoga hanyuma akemera yuko bibandaniriza i bujumbura icya kabiri ni uko kuvugana ukuri ari ibizovugirwa muri cbr wa mugwi witwa cbr twese tukawushyigikira hanyuma ugakora n'ingoga abantu bakavugana ukuri ubwa gatatu ku byerekeye iby'ubutungane ni uko ubutungane bukora kugira ngo abantu bose bakoze ibyaha babihanirwe ibisi nuko yenda bibona kuko mushiya ntahe njangwa Gilbert Habeko ndagushimiye cyane rwose ku kanya wataye kugira ngo tuganire kuri iki kibazo eh, cy'imyerekano turagushimiye nawe mushiya ntahe Tasian Sibomana ku kanya wataye kugira ngo tuganire turashimiye abanywanyi b'iradiyo ijwi rya Amerika cyane cyane abaduteze amatwi eka n'abaterere ivyiyumviro vyabo turashimiye engineer yadufashe mu ngiga bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Fatou Karara yegeranije ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese Gracias.